people good day my people in fact eh hmm no be small congratulations dey go up and down for the internet since morning oh, since eh, the former olori of alaafin of oyo hmm that is the ex-wife of alaafin of oyo hmm olori ajoke olori ola also known as the oba's blood tonic yes so Now oba blood tonic na she be Now oba dey use say they do it to the whole body it was it was said that oba really really liked this one eh this particular one because she's smart say the girl smart See everywhere say oba really really eh like this one So oba love am well well say no be small sick oba sick wen dis one leave eh, oba o hey say and dis one wey be say dem be don come eh, dem be don first accuse her say she and eh, k1 dey do kerewa she dey do kerewa with k1 say she dey cheat on oba that time with this guy here wey dem call say make dem swear before k1 come come come debunk too say e no do anything or e no touch oba property na im dem call say make she herself swear she come later later last last run comot for the palace o my people, hmm di babe fine sha make we no lie she's fine she dey okay The funny thing be say almost all the di eh, alaafin for oyo wives ex-wives all of them don nearly marry finish oh. all the ones wey dey carry juju carry this one carry that one according to this particular ex-wife olori ajoke hmm no be small thing dey happen almost all the exes now don dey japa as oba no dey again almost all the wives dem those ones wey be say eh, this woman dey talk say dem dey carry juju say no be small juju dem dey carry for the palace So all the women in fact say no be small thing dey happen for the palace that time she don marry the popular actor bakare that fine black boy una dey see am popular actor bakare she don marry the guy in fact eh, i'm so happy for her i'm so happy for her because a lot of people were saying that as uh, the king's uh, wife you're not supposed to marry another person like another man not supposed to climb you or climb your chest at all as long as you don't marry royal uh, royalty before abi you don't marry king before mostly for ibadan Now, so we hear oh, but since we say we dey hear now they very very different so the uh, eh, Alaafin of Oyo ex-wife, I mean, a late Alaafin of Oyo ex-wife, has married uh, love of her life, the love of her life, uh, Bakare of the Nollywood, the not be smart Nollywood actor Bakari, not be smart they happen. In fact, eh, this one still better reactions. It's e still reactions, the reactions they many. Chai. She also the woman can come according to what we even hear for inside the This matter for the internet say this babe wey dey here so she's a very smart one say she dey very very lovely see na this one sef eh na im be the king at rob. na im make wen dem come dey talk dem come dey talk left and right say she knack this she knack that. wey she dey say she no do one dem say she must swear she must swear she must do this one before she come come out come swear o oh, even the man sef wey dem talk say she do the carry well with come come come debunk am as all these things. dey happen na so the king dey tell am say calm down calm down she just dey para say no this is not supposed to be happening she wan comot she wan comot say di wahala too much inside the palace and we know say na dis one na im really dey very very smart say she dey smart well well in fact eh na im oba like pass as she go dey with oba the one or two times wey she go dey with oba oba go dey give her money she go dey save dey gather up dey gather up she don na go see her dey blow blow money dey gather money dey dey talk about business anytime wey be say e don reach her turn with oba like this na so she dey put her for oba body wella in fact eh, na really oba blood tonic na she be this babe wey be say una dey see for here so na really papa yo yo blood tonic na she be Chai, na so other people go dey jealous her ah, other wives dey jealous her ah. other ones wey be say if dem give dem money like this gbaa ah, dem don go run go buy this or go run buy that one hmm e even get one olori dami That one wey be say eh, abi na wetin be her name wey be say she comot say she don tire she don do this one she comot for the marriage eh, injustice kini kan na so dis love her do everybody gather money for her so ya o oh, make dem give her money make she dey say because once dem don dey with the king her life is wasting abi her life has wasted dem no get one kini kan ah no be small thing na so dem contribute money give the babe guess what my people the babe chop money finish now e come back to oba now e call the beg say make oba take am back say make oba take am back Oh, as money don finish but uh, this one as she dey comot as she take comot for the palace eh, e shock a lot of people e shock oba in fact eh, some people say the reason wey make eh, oba even quick die sef eh, wey make the illness kill am say e go join say e dey think about this im blood ton, uh, eh, tonic wey leave am say e no suppose be like that this that in fact eh, the matter long ee the matter long the matter get as e be the matter eh, get as e take dey. Hmm na so dem come any come talk to come hear say dis babe now many many people come dey fight her for inside the palace o dem fight her fight after after dem don tell her make she come swear wey she don swear dem come say swear no cash am nothing nothing dem come say make she dem come dey bombast her steady steady anytime she dey with the king like this. Eh, omo my people, the babe gat japa o she gat leave the palace oba beg tire she say she no go fit continue with that kind lifestyle say everybody just dey threaten threaten her as as they talk say na she con even get sense pass for inside the palace so e con dey pepper pipo for body as she dey comot for the palace like this, she dey go start up her own business she dey go build her instagram page she turn influencer in fact eh na once she take her life way up carry her life go up well well all the money wey be say oba dey give her that time so she dey gather am dey gather am dey gather am na she just turn her own life around by herself as she comot so that's that situation of coming back to beg to be among again e no go dey it which means if she even go back go beg sef eh oba go happy oba go take am back because oba like am well well na oba atro but i dey see so oba like this babe eh well well well well cause she fine she no book she dey think she dey follow oba the plan no be the one wey be say na only oya o eh, daddy ẹ wá ṣe o daddy ẹ wá all those kind things no no be come do come chop she dey plan she dey think far unlike the rest. Eh in fact eh, people call dey even dey talk say this dis eh, marriage wey be say dem post so say eh, some people say no be true say na photo shoot for one product for one brand kinikan kinikan before we come enter comment section say make we see wetin dey really dey happen come see say our babe is doing wonders in fact the congratulations eh full everywhere. inside the comment section. So we have no choice. They have no choice than to accept the reality that the baby girl is married. Yes, she don't marry another person and a younger person. And this babe don't they marry to uh, here for you since she was 19. You see how young since she was 19. Now she don't date with the man. In fact, eh, the the the things eh things dey happen things dey happen e just be like in those days kind of marriage since nineteen years wey she dey nineteen years na she don marry the king and she don be twenty something now anyways congratulations baby girl congratulations congratulations oh on your new home and everything wey be say you don gather together in fact eh, other people make dem begin dey learn from this babe o oh. mostly all these ones wey be say dem go marry to be trophy wife eh, just to bear the name olori princess queen make una dey use una head o oh. make una no just go there go dey carry the way make una still reason small thing for una sef and una future na so the matter be my people i go see una for my next video bye.